Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Magaadoo jedhamu keessatti namni badhaadhaa Galchuu jedhamu humnoota mootummaatiin kibxata darbe kana ajjeefamu jiraattonni gandichaa dubbataa jiru. Badhaadhaan nama injiinarummaan yuunivarsiitii irraa eebbifameef hojii dhabee qonnaatti bobba'ee jiru ta'uu dubbataniiru. Jiraataan ganda Magaadoo obbo Daani'el Booruu jedhaman ka dubbataniin jalqabnaa namoota haasofsiise.
Nu waliin ture mootummaa hojii damsaala hojjaa ture duraan. barataa ture barumsa xumuree yuunivarsiitii ba'ee injiinara midhaan achiin durallee osoo barumsa xumuratiin weellisaa mucaan beekta hojiina dhoowwattanii kasetti wayii baafadhaa birrii naa iyya maalee aadaa turizimii gaafate hin kenninu ati fiiyyuu as keessee uun qadduu du'uu qabdee jedhanii warri.
Maaliif du'uu qabda jedhu?
Waan nuti sitta kennineef hojjechuu qabdaa waan nuti eeyyamii hojjechuu hin qabduu jedhanii. Akkamiin waa isin naa ergitan qofaa hojjadhaa ani mataa kiyya yaadee hojjechuu hin qabu jedhu waldhabiif dhufe. Horoo fichaa fi itti gale bakka fichaa fi qotachuu jalqabe. Akkuma kana bakka sanii nama jala ijaaranii mucaa akkanumaa du'e.
Maal godhe inni maal godhe amma badhaadhaan mormiitti hirmaate moo akkamitti waa'een du'a isaa?
Mormiin guyyaa kana hin jiru laftaan bee. Asiin dura ji'a jaaffaa gaafa guyyaa kudha shanii loli tokko magaala lafa jedhamu sanii ka'ee ture. Namni lola kana ijoollee sana nuti kaase barattoota nuti hiriirteessi jedhanii shakkamaa ture duraan.
Lolli jettan kun hiriira barattootaati moo maaltu ta'e?
Hiriira barattootaati. Waa'ee maastar pilaanii gaafatee waa'ee okkotee hin qotantuu midiroo duraa dhaabbattuu waan jedhan wal qabsiisee hiriira baanii turani.
Sanasitu qindeessaadha kan isaan jedhan.
Kanasitti qindeessee ijoollee sanallee namicha hiriirsisee si jedhanii gaaffii gaafatanii gaafatanii anillee ni jira guyyaa sana. Warqii tokko jira albuudaa okkotee ka alamuddii dirqamaan qotisiisaa fi eenyamatti gaafa tokko jira iyyuu. Isa kana ol qabatee nuti waa Oromiyaan cufatti jirtu malee waan nu callaan gaafannee miti jedhani.
Jedhee deebiseef.
Jedheef deebiseef amanaan barattoota baay'ee guranii hidhanii isaallee ni hidhanii. Egaa tureen duuba malalaatii baay'ee eefichaa fiitu maggalee.
Qonnaatti deebi'ee.
Ee qonna deebi'ee qonna erga deebi'een duuba achuma basaastota jalaa ijaaranii yeroo inni bahu yeroo inni galu waan kana ijaaranii duuba wanni akkanaa kun uumamte.
Gaafa jechaan sun ta'u maal godhan akkamitti mee?
Inni kora kadhatee guyyaa guutuu boqqolloo wayii dhaabachaa oolan. Boqqolloo dhaabachaa erga oolaniin duuba kori sun galee nama awwaal jedhamu tokkotti ture beektaatti duuba hin galadhaa ka'e mucaan kun. Eessa galtaa yennaan manuma kiyya galaa jedhaa waliin yaa'an. eega yaa'aniin duuba inni waliin jiru sun biraa gala deemu. Awwalii ammallee basaas tokko jira namni maqaa isaa Biraanu jedhama. Warri deemnee tajaajilani. Federaalaa dhufee warri agaaziillee ni jiran. Osoo achi hin deemuyyuu mucaan kun hin ba'ee guyyaa gara sa'aatii kudha lamaa galgala gulatti bishaan haayilaandii nama bitatee inni dhagu awwaliin gosa dhaggaa achi bitatee gara bichaa isaa kana ol itti seenu.
Ooyiruu isaatti jechuudha lafa qonnaa.
Ajajee akkas. Yoo itti seenuu hararoota ollaasaa jira jecha daangaa isaarra.
Hararoonni kun Oromoota hararii?
Ee Oromoota hararii ta'ee nu birallee hin jiran godina gujii aanaa shaakisoo gandaa maqaa dhohidhanitti. Yeroo kana agaazoti biraalooti hedduu jira waliin. Hin sodaatin haa nuti nama barbaannu qaama malees ni barbaannu jedhaniini innis nama isa waliin boqqolloo dhaabu warra kaan dhaggee itti himan isa. Uumaan angootu innillee hojii fi hojjatee oolee galgala gara ka'e. karaa kanarratti muuni fuudhii isaa dhufee innaan iyyuu kana kilaashii shirtii keessaa qaba. Awwaliin kun jecha awwalii fi kaafe jiraarraa dhufe sun basaastos.
Itti dhufan isaan?
Itti dhufan basaastos deebinetii isa walii itti dhufanii dhaabadhu innaan kam dhaabadha jedhee harartichi sun hin dhaggaa isaa dhaabadhu innaan hin dhaabatee itti fuullaa warqullee qabanii inni utaalee bakka guddii kana biraan dhawanii guddee daandeen midhaan muddii lafa jedhamte kanaaf fuulla'ee.
Ofirraa inni ofirraa ittisuu yaalee?
Ittisuu jaalanneeti nama hedduu barsiin nama gara nama afuriin deetti. Rasaasni hin dhawanii amma achi keessatti yoonni awwalii sanii as duraa galagaluu awwaliin kulle meeshaa harkaa qabaanni ka dheete ka duubaan dhawame kanuma bakka.
Eega rukkutame booda maaltu ta'e?
Eega rukkutamee uummati garasaa kan inni rasaasa banaa turanii.
Uummanni birmatee naan uummata ofirraa dachaasuuf jechuudha.
Uummata ofirraa dachaasuuf rasaasa baay'ee bananii rasaasa baay'ee hin baay'ee lubbuun nama kanaa. hin darbinee fidanii deemanii hospitaala adoolaa wayyuu tokko geeyyoo geessan karaarrattuu du'een galgala sa'aatii lamaa ol akkatti.
Otoo hospitaala sana hin gahin jechuudha.
Yeroo hospitaala seenuyyuu akka waan keessa hin jirreeti.
Jiraataan Magaadoo Kabiraan gaarii uggee jedhamanis haaluma kan akkanatti ibsan.
Luka dhahee luka dhahee immoo yeroo san lubbuu qaba akkuma inni dhahameen makiin dhufee addee balbalaa dura dhaabate makiin taargaan qabnu hin jiru kan gaafa seenu sun paatroolii fakkaata makiina adii achiin lafa jala akka eebbisaa addunyaa kan lafa jala harkisanii deemanii makiina irra gatanii achiin immoo fuudhanii kalatti dhangara adoolatti maaltu dhufaa xiitiin maaltu dhufaa jedhanii uummata yeroo baasanitti tasaasa kudha shanii olitti uummata irratti tokkofame yeroo sana keessa jechuudha.
Uummata ganda magaadootti jechuudha.
Nurra deebi'aa nurra deebi'aadhaan uummata tasaasa tokkofanii uummata harka duwwaa jira homaa gochuun dandeenye Ee namni tokko jira bulchiinsa nageenyaa ture awwaluu kan jedhamu tokko jira adda bilisummaa oromoo keessa duraan dabballee ture adda bilisummaa keessalleetti huffeedhaa naachilla ari'ame yookiin qabattee kaasee aangootti kennite aangoo kaaniin uummata sodaachaa ture uummata uummata qabeenya irraa saamaa ture sodaachaa ture mucaan kun akka du'u sababbii guddaan kan uume namicha awwalu jedhamu kana jechuudha dubbii kan dhageenye ganama deemnee hospitaala kan seennee ragaa jiru mara sassaabnee achi baane hundi achi baanu namicha buufata fayyaa gaafannaan reeffa nuti tasidanii dhufanii mucaan dhiiraa nama muddii nuti tasidanii jedhannu jedhan.
sanii booda reeffa sana maatii isaatiif kennamoo akkam ta'e.
As keessatti waan ilaaluu qabdu waan tokko jira. Mucaan luka dhahamee hin du'u sila. Irraa du'uun qabu. Wanni isa geessee karaa irratti boruu namni kun yoo nama ta'ee nu jiraachisu jedhaniiti. Morma rukutanii mormi dhiitayeera nuti ilaallee seennee kutaa reeffaa seennee ilaallee irraa Ee viidiyoo inni kaameeraallee nu waraabnee isimirallee harka qabnu ragaa guutuu harka qabnuu fi mormi dhiitayeera ee nafti isaa kun bikkuma madaayeera kanaafu karaarratti tuubboo isaa dhaanii akka ijjeessanii kun ragaa qabatamaa arganneerra jechuudha.
Daaneel Booruus haaluma kan akkanatti ibsan.
Yobba hospitaala deemu lubbuunuu keessa hin jirtu. Naa bilbilanii gara sa'aatii lamaa galgala keessa. Shaakkisoorraa Magaadoo kiiloomeetira soddomii tokko. Adoolarraa shaakkisoon ammoo kiiloomeetira kudha sagalii. Kiiloomeetira afurtamii wayii reebee reebee dhaqqabee hospitaala biraan ba'e. Warris wal dhabuu jira yoo achi an ba'u. Warri Oromiyaa sun akkaan ijjeettanii maa akkana gootanii jedhanii akka malee iyyuu jira warri Oromiyaa sun dubbachuu jira.
Achumatti wal falmuutti jiru.
Eh, poolisii oromiyaatii fi federaalaa sun wal dhabuu jiranii warri o- poolisii oromiyaa akka ijjeettanii du'uun qabu jedhanii qawwee walta gadi buufatan namni duchaa hidhaannoo guutuu qaba. Oromiyaa poolisii sun bakka mana yaalaa ta'e malee akka keessa dhalli akka malee yaalaa turan akka malee. Achiin duuba hordofee qabiisaa fi waan biraan ba'u badhaadhaan lubbuun keessa hin jirtu duwwaas hin jira akka malee na gaddisiise akka malee. Maafi salphaa tokko miti dhuguma siin jedha baay'eesi gaddisiisa abbaa fiitii haadha fiitii waan dansaa hojjetiin aduu isiillee bu'aan buufatiin addunyaa kana irraa boqachuu sa'a badhaadha jechaan oromiyaa keessaa is tokko jechuu hin dandeenya.
Ee.
Maafi torbee duraa darbe keessaa kana nama tokko akkas nama didirii dhaananii ijjeessan osoo nuti dhageenyu Eessatti?
godina gujii aanaa shaakkisoo ganda reediyoodhaan tokko keessatti olluma magaadoo sanii jecha Barataa jechuudha.
barataa miti hojjetaadha hojii dhuunfaa fi deddeebifata.
Eenyu jedhama?
Wasanee masaa'e nama jedhan aananii ijjeesan. Sunis kabeen waraani jiru waraana bifa lama jira. Tokko agaabii ta'e kun ammoo liyyuu hayil kan jedha humna addaa kan jedha wayaa itti jijjiiranii wayaa federaalaa itti jedhanii achi jiraattu. Lubbuu namaa jeesichaa duubatti hin deebi'u yoo tilaalti federaala jedhanii garuu keessanii warri keessa keessa innaan qorannu liyyuu hayil kan warri jedhisan. Ati akkana ilallee ilaaltee innaan ijjeesisaa gara duubaan deebanuu torbee gadi isaa akka isaan watan isaa ijjeesanii namni waa isaan dubban achiin duratti ji'a tokkoon dura jecha nama jaaddisee akkatti godina gujii aanaa shaakisoo ganda magaadoo jedhamsisan keessatti biyya tokko lubbuun nama jaadarrite.
Wasanee ajjeesuu isaanii duras namoota biraa ajjeesaniiruudha kan isin naan jettanamu.
Ee isaan duratti guyyaa tokkotti nama ja'a akka fixan akka Israa'el xissoofaa namoota nama ja'a guyyaa tokkotti akka fixan.
Eessatti?
godina gujii aanaa shaakisoo ganda magaadoo jedhamte achi maqaa addaa diida baqaa kan jedhamtu achuma keessatti guyyaa tokkotti nama ja'a akka ajjeesan.
Yoomi kun ji'a torbaffaa gaafa guyyaa digdamii shaniiti.
akkamitti ajjeesan namoota sana?
Loluma kun waa'ee warqii laga dambii qotamuun qabu, okkoteen qotamuun qaddu maasarfilaaniin dhaabachuu qabaa ka jedhu kanarraa kan ka'e hiriira nagaa barattoota baate irratti.
Hiriira irratti kan isaan ajjeesan namoota ja'a.
Ee, Ijoollee hiriira baatee kaatee jaarsoliin qaddee ta'e ajjitu keessatti humni hoomaa waraanaa kun liyyu hayileen tun makiina jaan dhuftee gitee tokko nama ol geete yeroo rakaa isatti bantee abbaa kanaan jennee namni jaan sun achi dhumatee namni warra san seeraa dhiyeessallee hin jiru reediyoo Ameerikaa kanallee hedduu ho- hordomnee namni nu waan dhaga'ellee hin jiru bakka akka malee bakka lafa teenya keessa Humni hidhataa liyyuu hayil jettan kun Oromiyaa irraati moo namoota biroodha?
Lakki warri sun Oromoo fayyasii dubbattu yoo dhagganiyyuu higa si jechuus itti deema warri sun afaan Oromoo dubbattu dhiisa maaliifaayyuu hin beekan warri sun.
Maal dubbatu? Afaan maalii dubbatu?
yeroo caalaa afaan Tigiriffaa dubbatu warri afaan Tigiriffaa yeroo tokko tokko warra Benishaangol Gumuzii illee hin jiranii keessaa warra caalaa warra Agaazii ka waan tokko afaan Oromiffaa ka Amaariffaan beenu karaa yoo deemtuuyyuu ka asii ajaa'iba mana keessa mee dhuguma siin jedha hin talfata naannoo magaalota samii qaban guyyaa lama irra taphataa oolan arbaa soostii kan jedhamni laf tokko jira shaakisuuf saddee isaan jiraatan ka lubbuu sii callaa biyya kana keessaa kan jirtu amma ka baate fincaan hin qabattu wanta ajaa'iba. Warri shiilleen hin jiran kanumaa diida baqaasanii dhikkoo shaakisuurraa kiiloomeetira jaatama wayii fagaatan malee hin beekne warra siin.
Dhimma jecha sana wal qabatee namni qabame namni hidhame jira.
Gara warra mootummaa jecha.
Ee.
Hin jiru tokkotti illee nuti gundoom nama uumaan gaafsan dhandhee gaafannee illee nu'u anis guyyaa sadi hidhaa ture dhaanamee gadaanisa guyyaa tumamee waa tokko hidhi deemu jira ammaa kana aniin kun hojii jecha warri gaasa waliin illee yaallan gari gariin kafidanii kun maakalaabii jiruu hin jira ka baqatee addumani jiruu jiru dubbuu jiru adduma jiruu jiru kan hin beekne nama hedduu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa kana laalchisee qaama mootummaa irraa deebi'ee argachuudhaaf aangawoota bulchiisaaf kan nageenyaa hedduuttan bilbilaa ture garuu kanan duraa argadhe itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Shaakisoo obbo Culuqqee dhukkaalee ture.
Ayyee nuti magaala Shaakisootii sun oddoo Shaakisootiidha.
Garuu quban qabdanii waa'ee kanaa.
Wannoo isaa odeeffannoo isaa guutuu hin qabu maleeyyuu wannicha isaa dhageenyee jirra malee nuti magaala Shaakisootii bakki wannichi itti raawwatame oddoo Shaakisooti.
Garuu ajjeefamuu nama kanaa quba qabdu.
Namni akayyuu naannoo sanatti lubbuun isaa darbe wanni dubbatamu jira. Gartuu rakkoon isaa ebeluun iyyuu lubbuun isaa darbe wanni dhaabsan iyyuu nulleen odeeffannoo hin dhaqqabne.
Eenyuun akka ajjeefame amma ammaatti odeeffannoon arganneedha ka jettan.
Eeti eeti.
Namni kun du'uun garuu sirriidha.
Ee mucaanii maqaan isaa badhaadha jedhamu sun.
Ee.
Du'ee jechuusaa dhaanullee dhageenyee jirra.
Gama biraatiin namni ka biraanillee torban lama duraa wasan namni jedhamu hedduu dhaanamee madaa'uurraa kan ka'e guyyaa lama bulee lubbuu dhabe ka jedhu akkasuma nutti himanii jiru. Sana dura immoo namoonni ja'a aanaadhuma keessan kana keessatti Israa'el xiissoo faa dabalee. Akkasuma ajjeefaman ka jedhudha ka jiraattonni hedduun dubbataa jiran kanoo maal quba qabdu.
Adoo wannicha isaa qabaadhe sii kenna gartuu wanni banuurraa fagoodha. Duun namaa hagammaa dhageenye isa ammayyuu kalee dhiiseen giddu du'e kana malee isa quban qabu amma badhaadhaa galchuu fiigaa jedhamu kanadha an quba qabu amma kalee dhiiseen giddu lubbuun isaa darbeedhaan kana.
Ka warra kaanii quban qabdan.
Ka warra kaanii quban qabu. An kunis mucaan iyyuu humna waraana federaalaatiin adoonteen kan lubbuun isaa dabaree jedhamu. Abiisuma amma namootaani malee.
Garuu namoonni sun tokkoffaa namootuma mootummaadhaan hidhatanii jiranidha kan jedhame amma awwalfaa. Akkasuma immoo namni biraanuu jedhamu immoo federaalaatii humna basaasaa keessa jiraadha kan jedhame.
Isan beeku. Maqaa ammayyuu ateetteessan amma mucaan awwal jedhamu sun akka jirutti wanni ka'u jira. Tureedha malee inni illee dha'ee isa dha'ee moo nama dhibit dha'ee moo akkaataa lubbuun isaan dabaree wanni iyyuu qulqullaa'e hagammaa odeeffannoo qulqullaa'anis hin qabu.
Garuu hawwal hidhataa mootummaati.
Awwalis hidhataa mootummaati hidhataa ta fakkaata hidhatuma si'a.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa magaalaa Shaakisoo obbo Culuqqee Dukkallee. Ibsanaa kennita kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatooma galatooma.
Achi booda immoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa shaakisoo obbo Taaddalee Udoo daandii telefoonaa irratti argadhee dubbiseen ture.
Namni jedhame sun akkas rukutamee duusaa odeeffannoo nuyi sin qabna. Dhimmi dhimma humnoota mootummaatiin akka teessisan wal qabatu miti. Namootni yakka kana raawwatan jedhamee kanaan shakkaman immoo poolisiin to'atamanii jiru. Ammaaf harka poolisii jiran qorannaan akkaataa adeemsa seeraatiin irratti qulqullaawaa jira. Galmee xumura argatinitti immoo ibsa kennuu hin danda'u poolisiitti harka qaba waan ta'eef yeroo galmeen xumura argateetiin gabaatti nu dhaqqabe ifa goonee isin ibsuu dandeenna. Gaaffii ati gaafatte sirrii dhugaa ammaaf kanuma gurra uummataa nu buusina gahaan buli.
Badhaadhaa galchuu ajjeefamuun isaa sirriidhaa namoonni ajjeesan jedhaman garuu humnoota mootummaa mitiidhaa kan isin jettan.
Humnoota mootummaatiin miti namoota dhuunfaatii kan akka kana raawwatan.
Garuu jiraattonni kan isaan jedhani nama awwal jedhamu faa mootummaadhaaf hojjetu dhataa akkasuma immoo namoota kabiroo basaasa mootummaa federaalaa kanneen ta'antu hordofaa ture nama kana rukuteedha kan jedhaa jiran jiraattonni naannoo.
No kasiin jennu amma gabaabumatti Ee namni nama kana rukute jedhamee kana shakkame to'atamee jira siin jennee jirra.
qaama mootummaa mitiidha. kan-
Ergama mootummaatiin motika kana raawwate Garuu humna mootummaa ta'uu danda'a.
ta'uus danda'a dhiisuus danda'a yeroo galmee itti qulqullaa'ee xumuramee ifa ta'ee qaama aangoo qabuuf dhiyaatu yeroo santi ibsa isaa sii kennuu dandeenna malee amma kana caalaa sii ibsuu hin dandeenyu.
Kanaaf sinan galateeffadha obbo Taaddalee. Torban lama sana dura immoo namni wasan jedhamu akkasuma humnoota mootummaatiin dhaaname torban lama dura jechuudha ajjeefame jedhaniiti ka jiraattonni dubbataa jiranii. Kana malees gara baatii tokkoo dura immoo Israa'el xiissoo nama jedhamu dabalatee namoonni ja'a akkasuma naannawa sanatti ajjeefamuu isaaniiti kan isaan dubbataa jiran. Waa'ee ajjechaa kanoo maal quba qabdu?
Lakki nu kana quban qabnu nami jaadu'uun waan biyyarraa dhokatee danda'u motiif nu kana quban qabnu ka quba qabnu kaama dursa sii ibse kana kaate amma jettu kun hin jiru galatoom.
Wasan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma dhageessan kanatti haasaan keenya sirratti dhaabate hordofuu keenyatti fufna yoo ibsa bal'aa arganne gara fuulduraatti kadheessinu ta'uu sin beeksisna kanarraa kanumaan xumurra nagaatti ani namoo daandiiti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.